cheza kaya
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje nshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema amakuru yacu turayahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru Ku wa kane w'iki cyumweru i Geneve mu Busuwisi intumwa idasanzwe ya ONU ku Burundi yashyikirije icyegeranyo cy'uko uburenganzira bwa muntu bwifashe muri icyo gihugu. Iyi ntumwa yabwiye akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu ko ababajwe n'ifungwa ry'abatavuga rumwe na leta, abanyamakuru n'abandi baharanira uburenganzira bwa muntu. Inkuru irambuye na Claver niyo nkuru.
intumwa idasanzwe ya ONU mu byerekeye agateka ka muntu mu Burundi ntajya umunwa mu kwerekana ko naho Burundi buriko buratera intambwe mu migenderanire n'amakungu impinga ikiri ndende mu kubahiriza agateka ka muntu Fortune Gaeta Zongo yabwiye akanama kajejwe agateka ka muntu ka ONU ko ifungwa n'inyuruzwa ry'abazira ubusa rikibandanya afatira akarorero ku cegeranyo c'ishirahamwe ryigenga rihana agateka ka muntu ry'igiteka riheruka gushikiriza ko abantu barenga ibihumbi bine bishwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika muri uno mwaka de préserver la dignité de tout être ati iyo migenderanire ntibuza ko abatavuga rumwe na leta batotezwa bagafungwa abandi bakanyuruzwa abandi bakangazwa ego umukuru w'igihugu arafise akarimi keza ariko umwizero atanga ntuja mu ngiro bamwe baracaburagizwa mu bikorwa byabo bigatuma n'aboshaka gutahuka badahunguka haracari ubwicanyi mu gifuri ndetse n'abashaka kugira amanama ntibemererwa biraturaje inshinga kandi wamenga ibisanzwe kandi bibangamira agateka kazina muntu ku rugero rwo hejuru hamwe no kudahana abakora ibyaha bagakingirwa ikibaba de représailles uwuserukira uburundi muri oni wewe yemeza ko iyo ari indirimbo abansi b'igihugu aserukira bama baririmba kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umufasoni elisa nkerabirori yasubiye kwiyamiriza iyo ntumwa ndetse akavuga ko itazokwigira ironka uburenganzira bwo kuja mu burundi
a été malheureusement manipulé.
ati turasabye ko iyo ndirimbo yama mu kanwa kanyu yuhagarara ndetse turasubiye kwiyamiriza mwebwe n'ibikoresho byanyu byose erega aka kanama ka oni gasigaye gakoreshwa n'abacafuza uburundi mureke ubwo bubeshi mwirirwa murategurira hamwe kandi mukabushikiriza amakungu uburundi buratekanye n'amahoro turi ku kivi c'iterambere co kurwanya ubukene ayo masezerano yarusha nayo uvuga ko yahonyanzwe ahubwo iyo ataba yarubahirijwe jewe simbaserukira uburundi ngaha nawe biri uko ubutwara umugwi wigenga w'igihugu rero agateka kazina muntu yashikirije ko hakiri ibisata uburundi bukwiye gushiramwo inguvu nk'ubutungane n'igisata c'abanyororo six vinyini muraba
l'État a appréhendé et traduit en ati justice ikibazo gisigaye kiri mu byerekeye ubutungane guhana abakora ibyaha no mu bwinshi bw'abanyororo ariko turashima utwigoro twa leta y'u Burundi ndetse turabona ko hari n'abatwara urwaruka rw'imbonerakure zegamiye umugambi uri ku butegetsi zatanguye guhanwa kubera zasotoye cyangwa zigahohotera abatavuga rumwe na leta b'umugambwe seneri nko mu kirundo ingozi imuyinga no mu kayanza hanyuma ingorane ziri mu mugambi senere zega uwo mugambi nyene ariko zibwirizwa gutorerwa umuti vuba Conseil national de libération CNL aha niho intumwa y'ubumwe bwa buraya muri oni yakebuye uburundi ko naho imigenderanire iriko iranaguka uwo muryango utewe amakenga n'ivyagereje byo gufungira abantu ubusa guhotera abaharanira agateka kazina muntu hamwe n'abamenyesha amakuru nka floriane irangabiye yakatiwe imyaka cumi yo gufungwa hamwe no kutorohereza impunzi gutahuka akanama ka oni kajejwe agateka kazina muntu karanebaguye ko uburundi bukirangwa n'ikumirana kandi ko budashaka ikiyago n'abo batavuga rumwe gafatira ku kwiyonjorora kw'intumwa z'uburundi muri iyi ndwi mu bikorwa nk'ivyo kubera vyitabwe n'umwe mu barondebwa n'uburundi pierre clave niyo nkuru ku bwijwi ry'amerika ingabo z'amahoro z'umuryango w'ubumwe bwa afurika zose zigomba kuba zavuye mu gihugu cya somaliya mu mpera z'umwaka utaha uwo muryango uvuga ko ufite icyizere ko ingabo z'igihugu cya somaliya zimaze kubaka ubushobozi buhagije bwo gufata inshingano zose z'umutekano w'igihugu inkuru y'umunyamakuru ignatius bayisi umuyobozi w'ubutumwa bw'inzibacuho bw'igisirikare cy'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa afurika muri somaliya atmis ambasaderi mohamed el aminesef niwe wumvikanishije iyo ngingo mu kiganiro n'abanyamakuru hakoreshejwe urubuga rwa zoom uyu muyobozi yavuze ko inshingano nyamukuru zo kurinda abasivili muri somaliya ari inshingano za guverinoma y'icyo gihugu umwanzuro w'umuryango w'abibumbye nimero ibihumbi bibiri magana atandatu mirongo umunani na karindwi wafashwe mu kwezi gushize wahamagariye somaliya kuvugurura gahunda y'umutekano w'igihugu no kubungabunga gahunda z'inzego z'umutekano wayo kugira ngo zishobore guhangana n'umutwe wa al-shabab uyu muyobozi w'umuryango wa afurika yavuze kandi ko ikibazo cy'ubwiyunge bwa somaliya kizakemurwa ku buryo burambye mu gihe ingabo z'igihugu zizatunganya inshingano zazo nta nkomyi ati igisirikare cy'umuryango nyafurika gifitiye icyizere icya leta ya somaliya tuzi ko tutaje kuguma hano ubuziraherezo twaje hano tubisabwe na leta ya somaliya gushyigikira abaturage bayo iyo urebye ingabo z'igihugu cya somaliya uko zari zimeze imyaka icumi ishize kongera ukazireba mu myaka itanu ishize n'uko zimeze ubu ngubu hari itandukaniro rinini cyane ubu bafite ubushobozi ariko tuzakomeza kubaha inkunga iyo ari yo yose mu gihe tukiri hano uganda nicyo gihugu cyabaye icya mbere gutanga ingabo zafashije kwigiza inyuma umutwe w'indagondwa wa al-shababu wari ufite mirongo irindwi ku ijana by'umujyi wa mogadishu mu wa bibiri na karindwi umuvugizi w'ingabo za uganda brigade ya geno felix kurayige avuga ko iki cyemezo cyihuse kuko kubaka igihugu si ibintu bihutira kandi cyane cyane igihugu cyari kimaze imyaka mirongo itatu nk'aya nta gavumenti kivuga kuko gifite nta gisirikare nta polisi kuvuga rero ngo uyu mwanya apfukana n'imyore ni isohoke ni ibintu byihuse bishobora gusubiza inyuma kandi inyungu igihugu cya somaliya cyari kigezeho abayobozi b'ibihugu bifiteyo ingabo ndumva ko ibitekerezo byabo bisa nk'icyo nkubwiye ko twakabaye dutegereje tugakomeza nyine gufasha abasomali kubaka igisirikare n'igipolisi naganiriye kandi na abdurazak muhamed impunzi yo muri somaliya iba muri uganda niba atekereza ko kuvana ingabo za afurika mu gihugu cye bibaha ibyiringiro nk'impunzi ko igihugu cyabo kigiye kongera kugira umutekano usesuye watuma batahuka ati umuryango umwe bwa afurika ufite uburenganzira bwo kuvuga ko ushobora kuva muri somaliya ndetse na guverinoma ya somaliya ifite uburenganzira bwo kuvuga ko ubu ishobora kwirindira umutekano ariko se abaturage bo batekereza iki bafitiye ingabo za leta icyizere igihugu cyacu kiracyaterwa na al-shabab kandi mu bukungu kiracakenye cyane kugira ngo natwe nk'impunzi tube twasubirayo gutangira ubuzima busha iyo igihugu gikennye mu bukungu kiba gifite n'intege nke mu by'umutekano kuri twe haracyari kare cyane kugira ngo tube twahitamo gutaha ubu ingabo za uganda updf zimaze hafi imyaka cumi n'itandatu muri somaliya zagabweho igitero gikomeye n'abarwanyi ba al-shabab mu kwezi kwa gatanu kimwe n'izindi ngabo ziva mu bindi bihugu updf yatakaje abasirikare n'abandi barakomereka muri iyo myaka imazeyo irwanya al-shabab nabajije generali kurayije niba atari impamvu ihagije yo kuva muri somaliya abasirikare gutakaza ubuzima bwabo barwanira umutekano wa afurika ni ikintu cy'ishema ko nyine ibitekerezo byacu ni ukuvuga ko uyu munyafurika ahari abe mu mutekano agira amahoro uburundi kenya etiyopiya na jibuti ni ibindi bihugu byatanze abasirikare bo kugarura amahoro muri somaliya kandi abaperezida b'ibyo bihugu bahuriye i kampala mu kwezi kwa kane kugira ngo baganire ku buryo bwo gutangira kugarura ingabo zabo kuva muri somaliya muri iyo nama perezida wa somaliya hassan sheikh mahamud yijeje bagenzi be ko ingabo ze inyinshi muri zo zaherewe imyitozo ya gisirikare muri uganda ziteguye guhangana n'ibibazo by'umutekano w'igihugu cyazo umuryango nyafurika uvuga ko icyiciro cya mbere cyo gutahura ingabo z'amahanga cyatangiye mu kwezi gushize kandi ibihumbi bibiri muri bo bava mu bihugu bitandukanye bamaze kuva ku butaka bwa somaliya ubu hasigayeyo abasirikare ibihumbi cumi na bitandatu amagana atanu na mirongo umunani na batandatu kandi icyiciro kizakurikiraho kizatangira mu kwezi gutaha aho abandi basirikare ibihumbi bitatu bazava muri somaliya ignatius sibahizi ijwi rya amerika uganda shuti turi kumwe mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka h'ejo hatubere amahoro y'imana bane namwe mwese mukomeje gutega amatwi hadi ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana kane n'ibice bitatu fm uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango w'urubyiruko ukorera i kigali mu rwanda ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku myumvire abantu bafite ku buraya bityo turibanda ku babikora bitwaje ubukene n'imibereho mibi bikarema imyumvire kuri bo ishobora kuba imbarutso y'amakimbirane hagati yabo n'abandi aho batuye mu kinyarwanda bagira bati akabaye icwende ni koga abandi bati iyo koze ni gake ndetse n'iyo gakeye ntigashira umunuko biragoye guhinduka tubihuje n'abakora uburaya ese wowe udukurikiye muri iki kiganiro utekereza iki ku bakora uburaya ese utekereza ko bishoboka kubureka burundu agaseke k'ibyo tugiye kuganiraho karimo ibitekerezo by'abaturage turamenya icyo bisobanuye mu mitekerereze n'imibanire y'abantu by'umwihariko ku guhinduka dore ko bugira ngo imana yanga icyaha ariko igakunda abanyabyaha bityo turaza no kumenya imibereho y'abahoze bakora uburaya ese babayeho batuye umunsi ese ni gute ibitekerezwa kuri bo byahinduka hagamijwe gukumira amakimbirane ashingiye ku myumvire mu kiganiro cya none kuri mikoro mugiye kubana nanjye bazwajya fidawusi mizero kirisipa ari ku buhanga bw'ibyuma mu gihe uwamahoro nadine ariwe uhagarariye ikiganiro nimujye kure y'inyakiramajwi zanyu turaje mu kanya tariki ya cumi kanama bibiri na makumyabiri na kabiri ikinyamakuru igihe akadomo com cyashyize hanze inkuru ifite umutwe ugira uti uko uburaya bwaturutse i nyanza bugakwira mu rwanda iyi nkuru itangira ivuga ko hakurikijwe ibirari by'amateka y'u rwanda kuva kera na kare naho bigaragara ko mu rwanda higeze haba uburaya yego abanyarwanda bo hambere ntibari imiseke igoroye ariko habagaho inkumirizi zituma ingeso mbi nk'izo zitimakazwa ngo zihabwe urubuga rugari bitandukanye nk'uko ubu tubibona mu burezi bwo mu rwanda rwo hambere umwana w'umukobwa yitabwagaho by'akarusho ku buryo ba nyirasenge na ba nyina wabo batigeraga bagoheka kereka bamushingiye ntabwo bari bayoboye ko ibishuko mu rubyiruko bibaho ariko bakoraga iyo bwabaga bakabirinda abana babo mu buryo bwo gushyiraho imiziri ituma ibyo bitaba abana b'abakobwa bamaze kugera mu gihe cy'ubwangavu bakoreshaga uko bashoboye kose ngo badahura n'abasore kuko bashoboraga kugwa mu bishuko nk'ibyo by'ingeso mbi uburaya mu rwanda bufite inkomoko ku ngeso yo kwanga umubyizi ibizwi nk'ubwangamubyizi izi ni ingeso zadukanywe n'abakobwa bo mu busanza bwa ruguru mu mirenge ya kinazi rwaniro rusatira ruhashya simbi mbazi maraba na kigoma yo mu karere ka huye ku ngoma ya kigeri rwabugiri ahasaga mu w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani icyo gihe abakobwa bo muri ibyo bice bataga imiryango yabo bakajya kubwerabwera ku rurembo rw'ibwamaho ruri hose mu gihugu muri icyo gihe ntabwo umukobwa wararutse yitwaga indaya ahubwo bamwitaga icyangamubyizi bakavuga ko bagiye gushaka amata ibwami umukiro mbese bitwaje ko bagiye gushaka akazi ni nk'iba b'ubu badukanye byo kujya gushaka akazi mu mijyi ndetse no mu mahanga ariko mu by'ukuri icyo bakora kitazwi mu buryo bufatika mu gihe abaturage batekereza byinshi ku bakora uburaya birema imyumvire irangwa n'uko abantu bagenda bagaragaza ko iyo umuntu afite ingeso cyangwa se ibikorwa akora bidakunda ko yahinduka cyangwa ngo abicikeho ku rundi ruhande ariko bamwe mu bashakashatsi bagaragaza ko ibintu byose umuntu yakora uko byaba bimeze kose ashobora guhinduka akabireka abyifashijemo we ubwe ku giti cye cyangwa afashijwe n'abafasha abantu mu buryo bw'imitekerereze ese byashoboka ko uwakoze umwuga w'uburaya yawureka ese inzobere mu mitekerereze n'imibanire ya muntu zivuga iki ku kuba umuntu yahinduka ese bimusaba iki kugira ngo ahinduke bitwara igihe kingana gute nimunyemere dukurikire inkuru twateguriwe na mugenzi wacu hitimana david ubashe gusubizwa ibi bibazo ndetse n'ibindi bibaza ku kuba umuntu yahinduka
kugira ngo uburaya mbureke naburetse numva maze kuba itangazo numva ndambiwe kumvuga kumfunga buri munsi gukubitwa nta cyaha nakoze numva birambangamiye nkabona nsuzugurwa mu buryo bufatika umunyarwanda yaravuze ati akabaye icwende ntikoga bamwe mu baturage twasanze mu mujyi wa gicumbi bemeza ko wakoze umwuga w'uburaya yitwaje ko ari ubukene bwabimuteye yageraho agahinduka nyamara hari n'abandi bemeza ko ntawakoze uburaya ngo abureke
ubukene bw'akaranda si isezerano umurage w'ubugwari ntugira igitabo waba muzima yakamirwa n'amaboko agatarama muba ni ukuri ashobora guhinduka ntiwumva se ko ari uburaya bwawe bimuteye ndakubwira ntashobora guhura n'undi muntu nawe ufite ikibazo nk'icyo afite hanyuma byaba ngombwa bagakundana bakabana bacishije muri ubwo buraya nk'uko bari bameze yabuvomo bitewe n'icyo ashaka kugira hari kujyayo yenda ari ukubera bitewe n'inzara ya nzara abonye ayikize yahita buvamo akabireka arahinduka akabivamo yabonye uwo babana baba batabonye uwo babana barahinduka cyane ntabwo bwahinduka kuko hari n'uba ufite amaduka akagira ate akongera agakomeza agakora ubwo buraya bwiwe si abo gusa twaganiriye kuko umunyamakuru w'ikiganiro ejo yanyarukiye mu karere ka gicumbi maze aganira na bishop protain cogoza akaba ari umushumba w'amatorero y'abavandimwe ku bw'ubuntu bw'imana mu rwanda akaba kandi ari inararibonye mu mitekerereze n'imibanire ya muntu maze avuga ko umuntu ufite ingeso runaka ahinduka cyane iyo aretse urungano bagendana iyo ari rubi rugendera mu bibi ikindi kandi we ngo ashingiraho akaba ari imyumvire yo hasi ku bijyanye n'ubuzima mu gihe umuntu ashaka kubaho mu buzima bworoshye adakoze ngo avunike guhinduka birashoboka cyane cyane iyo umuntu abashije kubona impamvu zituma atandukana na rwa rungano akabona n'abandi bantu bamwigisha bakamuganiriza amagambo ibintu byiza bakamugaminiriza ibintu byubaka bakamwereka inzira yashobora ashobora kunyuramo imufasha kubaka ubuzima mu bundi buryo atakoresheje uburaya birashoboka barahinduka iyo myumvire nayo kandi umuntu ashobora kuyivamo umuntu ashobora kuyivamo kubera iki abonye aho yisanzura agahura n'abahoze bari mu murongo nk'uwarimo bakamuha ubuhamya akareba ibyo twakwita selifu sapotive gurupusi izo gurupe z'abantu bahoze muri ubwo buraya bakaba barabivuyemo kandi bakaba bitunze babayeho neza zishobora gufasha abandi bantu nabo babirimo kumva ko babiretse ku bwa bishop prote ngo umugana kabaye icwende ntikoga abantu ntibakwiriye kuwufata nk'ihame kuko ngo afite ingero nyinshi haba muri gicumbi ndetse n'ahandi henshi y'abahoze bakora umwuga w'uburaya ariko bakaba barahindutse bakavamo ababyeyi beza kugeza ubu arakomeza abwira abadaha amahirwe ya kabiri abagaragaweho n'ingeso runaka kubereka bakajya babaha andi mahirwe ugeze muri gicumbi ushobora gusangayo itsinda ryitwa ababerarugo ni abantu bahoze mu buraya barigishwa barahinduka barimo abahindutse burundu rwose ku buryo badasubira mu buraya rero kuvuga ngo akabaye icwende ntikoga nagira ngo rwose abanyarwanda twe kubifata ko ari ihame abagendera kuri uyu mugani noneho ni iki mwababwira icyo nabwira aba bantu ni uko uko imyaka yagiye itambuka niko ubuzima bugenda buhinduka abantu bagenda bajijuka abantu bagenda baguka mu bitekerezo kuko kwaguka mu isi y'imitekerereze gutuma hari ibintu bimwe na bimwe abantu babonaga hari ukuri kumwe na kumwe abantu babonaga mu gihe cya kera kutakiri ukuri uyu munsi umuntu wese ashobora guhera umukoresha nibyo kuko aba aharanira inyungu ze ariko buriya umukoresha ntakwiye guharanira inyungu ze cyane kurusha uko abona ubuzima bwa sosiyete ashobora kuba afite ingeso yamwadutseho cyangwa se asanzwe afite muri we utabonye mbere warangiza ukayibona ariko ntago kwihutira kwirukana no kwigizayo umuntu kubera ko wamubonyeho ingeso ntabwo ari wo muti ntabwo rero abantu bakwiye gufata igitsina imana yabahaye ngo bumve ko ari turu yo gushaka ubuzima ahubwo ni turu yo kudufasha kubana neza hagati yacu nk'uko mwabyumvise bamwe barabyemeza ko umuntu wakoze uburaya avuga ko ari ubukene bwabimuteye bishoboka ko yahinduka hari ababyemeza ari nayo mpamvu twanyarukiye mu karere ka rubavu ahari koperative yitwa biyemeje guhinduka ba gisenyi ihuriyemo abahoze bakora umwuga w'uburaya ariko bakaza kubuvamo ubu ngubu bakaba bafite ishuri ryigisha kudoda ubugeni ndetse no gutunganya imisatsi ntembereye aho iyi koperative ikorera imirimo yabo ndabona harimo abanyeshuri biga gusuka abiga kudoda ndetse n'abarimo gukora imirimo ijyanye n'ubugeni
komeza udode komeza udode nta kibazo zivuga kimwe ahangaha uretse kudoda n'iki kindi mukora iki kindi mwiza
ugira iwabo saverine ni umwe mu bashinze koperative biyemeje guhinduka ba gisenyi nyuma yo kumara imyaka myinshi akorera umwuga w'uburaya muri uyu mujyi iyi koperative igizwe n'abanyamuryango mirongo itatu na batanu ifite ishuri ryigisha umwuga wo kudoda ndetse bakaba bigisha n'umwuga wo gusuka n'ubugeni saverine wageze muri uyu mujyi wa gisenyi akiri muto cyane yabanje gukora akazi ko mu rugo agera hakajya aryamana na shebuja nyirabuja habimenye yaramwirukana nibwo yahise agana muri uyu mwuga w'uburaya maze aba icyamamare cyane muri uyu mujyi wa gisenyi kuko ngo yashakaga amafaranga byihuse kugira ngo ave muri uyu mwuga w'uburaya byaramugoye cyane ariko ashyirwa abigezeho byaje kugera aho ngaho biba ngombwa ko tuganira na bagenzi banjye turangije turavuga tuti uyu mwuga tureba aho twatangiriye tubukora tureba n'aho tugeze turangije kwiga kudoda nta mashini twari dufite nta n'ubushobozi twari dufite ubwo kumva twari tumaze kubusezerana ko tugiye kureka uburaya turavuga tuti turabigenza ute turakodesha twandikira akarere ariko akarere hamwe n'abafatanyabikorwa banyura mu karere karadufasha tubona umuterankunga wo kudutera inkunga kugira ngo tubone imashini dutangira kudoda tuba turavuze tuti noneho aho tugeze reka tube koperative tuba tubaye koperative dutanze imigabane ishingiro icya mbere narangije kwiyakira ndakora nditunze niba ndi umugore wabaga mu nzu z'ibihumbi bitanu na bine nkaba ngeze mu nzu y'ibihumbi mirongo itatu irimo umuriro n'amazi ndumva ngeze kure kandi mu rugamba mfite muri koperative dufitemo abantu batanu baguze ibibanza bagiye kubaka kubera ntabwo ari ibyo gusa koperative yamufashije kuko kugeza ubu ngubu bitewe n'ubukangurambaga bakorera bagenzi babo ubu bafite kupure zigera kuri mirongo itanu zimaze kuva mu buraya zasezeranye byemewe n'amategeko we ngo abagendera ku mugani ngo akabaye icwende ntikoga yababwira ko ibyo bavuga baba bibeshya cyane kuko we n'abo babana muri koperative bahoze bitwa indaya none ubu bakaba bitwa indangamirwa za rubavu ubu twebwe ipfunwe iby'amapfunwe ntaryo tukigira abana bacu bakina n'abandi abana bacu biga nk'ab'abandi natwe turi ababyeyi bafata ibyemezo mu midugudu aho dutuye twebwe abiyemeje guhinduka nk'uko koperative yacu yitwa ntabwo duteze kuzabusubiramo nitubusubiramo bazatubona bazatwicisha amaboko turashishikariza abandi bakore bagikora umwuga w'uburaya uburaya ntabwo ari umwuga ahubwo ni ingeso mbi ituma basuzugurika turabashishikariza gukoresha amaboko yabo mu karere ka rubavu habarurerwa abakora umwuga w'uburaya bagera ku bihumbi bitatu magana atanu abamaze kureka uyu mwuga w'uburaya bagerageza kumanuka bagasanga bakiwukora bagakorana nabo ubukangurambaga kugira ngo babashe kureka uyu mwuga iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ngende david hitimana intumwa y'ikiganiro reka dushimire mugenzi wacu hitimana davide ku nkuru nziza yaduteguriye buri muntu wese ku isi akwiriye amahirwe ya kabiri umuntu wakoze umwuga w'uburaya yahinduka nk'uko mwiyumviye ko bamwe mu babikoraga babituganiriyeho barahindutse ndetse banibumbira muri koperative indangamirwa za gisenyi ikora imirimo itandukanye y'amaboko kadushimire abanyamuryango ba koperative indangamirwa za gisenyi ndetse tunashimire pasiteri nshogoza porote inzobere mu mitekerereze ndetse n'imibanire ya muntu wavuze ko umuntu ahinduka mu gihe aretse urungano yagendanaga nabo akegera abandi bamufasha kuba yahinduka ese wowe udukurikiye utekereza iki ku bakora uburaya ese utekereza ko bishoboka kubureka burundu ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo mu buzima twicuza byinshi ibibi twakoze ni byiza tutakoze hari amahirwe aza rimwe gusa ntazongere kubaho ukundi niba hari uwo ukunda bimubwire bimubwire none niba hari uwakubabaje mubabarire mubabarire none kuko ejo ahora ejo kuko ejo atajyagera kuko ejo burya hatabaho none niwo munsi ufite turi abantu turakosa wacika ugakomeretsa uwo ukunda ariko ntukarindire kumwamura ahubwo inkovu zamuhinguranyije umutima icyizere ni nk'amazi ni nk'amazi yamenetse nayorwa biba birangiye niba hari uwo ukunda
iki ni ikiganiro ejo mukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane ibice bitatu fm mu gihe turi gukusanya ibitekerezo byanyu muri kutwoherereza tugeze mu mwanya w'ikinamico ngira nkugire aho tugeze ku gace ka makumyabiri n'icyenda reka tukumve
iyumvira igice cya mirongo itatu cy'ikinamico nkugire dorukana Gilbert yihakana rebeka ko atari we wamuteye inda ndetse anamwirukana valentine na rugamba nabo bakomeje kwishimira ko ibikorwa byo gufasha no kubaka amahoro muri cyanzige mutenderi na rwakayuzo bagenda babigeraho ndetse bakiriye n'abanyamuryango bashya aho bari bazanywe n'amahoro bikurikira umukino
umva yemwe bahu ni mu bitereke babisigaye ndabyikorera
ibise byo kandi ubikuye he yababa data we isukari umuceri akawunga ubuto bwo gukaranga ibishyimbo ifi yababa mwana we, ibi bivanye he koko erega narakubwiye ngo nta kiza k'inzangano mama
ibyo se bihuriye he birahahuriye kuko uko karisiti na murekatete nibo bamaye ibi byose ubona Mm. kuri sese mama
binkoze ku mutima mwana wanjye cyane ndetse usanze nikunje mu ntebe nibaza iherezo ryacu byanyobe ndabizi rwose iyo witeye aka gatenge mba nzi ko ubwonko bwawe buri kure ubu se babikoreye iki aho ntibazatwishyuza mwana wa ntabwo ibyo babikora humura mama uriya muryango ufite umutima uzi kubana ntugira inzika ntugira n'amakimbirane nta n'inzangano kandi urababarira ahubwo se mama ubu koko ntuzajyayo kubashimira
ngaho urakora icyaho ko utari mu ishuri rimwe
jiriwe rwose uri igitangaza ubu noneho wibutse ko niga ibyo nkubaza se byo unsubiza noneho reka mpindure ikibazo urakora iki ku rubaraza rwa butike yanjye zisa aha nari ntegereje ko abakiriya basohoka nkakubwira ikinzanye mbwira vuba utahe rero dore nta mwanya mfite nifitiye n'abakiriya benshi
kandi nyamara iyo biba mbere wari guhita umbwira ngo nkingere nsike utantukase jiribe reba wanyihakanye niba ari uko bimeze mbwira icyo nkora icyo umbwira cyose ndacyemera kuko njyewe ntacyo mfite muri serivisi yanjye iri vide aka kanya nkubwire iki se ngenda kurusha kumenya icyo ushaka mbo genda wicare iwanyu mu nkambi ngo iki ziribe ngo iki ubyare utunge umwana wawe niyo nama njye naguha jiribe uri umugome uri umugome erega n'inyungu zawe nubyarana agafaranga wafata kakaziyongera ntabwo ari nk'uko ubitekereza jiribe umwana arahenda cyane byibuze se uzama indezo indezo y'icyariko abakobwa ba rwakayuzo muringurutse kubi sinzi nimba ari iyanjye kandi cyakora indezo yo nzayigo urakoze urakoze sheri wanjye ibyo kubona byose nabiguhatira
harya umwana atangira kugira isura nyayo ryarira reka numve amaze kugira imyaka cumi n'itanu yesi ubwo indezo nzayiguha umwana amaze kugira iyo myaka nkabyibonera ko dusa
jiribe sinari nzi ko inyamaswa bigezaho ubwo ibyingo uzabyicuza
nshuti muduteze amatwi mu masegonda make cyane turaba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze kubana natwe geoffrey mutagoma niwe washyize hamwe amajwi y'ibi biganiro mumaze kumva kuri mikoro mwari kumwe nanjye